Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministiriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya mitikuu faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qabaa kuno.
Manni marii ministeerotaa Itoophiyaa gaafa guraandhala digdama bara kuma lamaaf kudha lama lakka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee saddeettamaffaa taasiseen Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibsee ture. Guraandhala kudhan bara kuma lamaaf kudha afur akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kennameef. Afaan Amaariffaa, Afaan Oromoo, Afaan Somaalee, Afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beekseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaarraa gaaffii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo Faqqadaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha? Akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii?
Imaammata afaanii jechuun egaa. Akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jiruttis akka saayinsii xinqooqaatti fi waa'ee filannooti. Biyyi tokko afaan lamas sadiis yookaan immoo akka biyya keenyaa kana torbaatamas saddeettamas qabaachuu dandeessi. Afaanota qabu kana keessaa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan. Akkamitti akka hojiirra oolu immoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dooktar Mul'uusaa Wasraat itti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
Aanti hagar የቋንቋ ፖሊሲ አላት ማለት akkas jedhu biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajajuu qabdi jechuudha. itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman dooktar Alamaayyoo fi dooktar Muluusaw walduraa duubaan akkas jechuun ibsu.
faayidaan irraa argamu salphaa miti amma onaagaa. Baay'inaan waanuma heera mootummaarra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraa hin qabdu garuu akkuma barnootaa akkuma fayyaa akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maalirra galchuu geessisuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'uudha kan barbaachisu kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaa jechuudha. Afaan qaban akkamitti hoogganu uummata isaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'a waan jedhu wal qabate keessumaa karaattiin wal qixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada. Afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraa inni qabatee dhufu waa hedduudha. Gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiilee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a. Walumaa galatti mirga waan tokkotti dhimma bahuu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo hin danqa waan ta'eef deebisee dhimmi afaanii dhimma eenyummaati. Dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa duukaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti. miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti beekamaadha gaaffiin aadaa jira gaaffiin afaanii jira waa hedduu wal qabata waan ta'eef kallattii kanaatiin furmaan kan jiru yoo ta'e rakkoowwan inni furu rakkoo carraa hojii carraa dinagdee qofaallee hin ta'in dhimmoota siyaasaa waan wal qabatan waa hedduullee kan tuttuqudha dhimmi afaanii dhimma daangaa tokko irratti dhaabatu miti waan ta'eef jecha.
ጠቀሜታዎቹ አንደኛው ህዝቧን ተደራሽ ማድረግ ነው።
Faayidaan isaa tokkoffaa uummata bira gahuudha. Uummanni biyya tokko keessa jiru tajaajiloota mootummaa afaan ofii beekuun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yoo tajaajila hin kennine immoo ni bada afaan jireenya guyyuu keenya waliin yoo walitti hidhate kan guddatu karaa kanaas imaammanni afaanii kun. afaanotallee guddisuuf ga'ee qaba jechuudha kana malees lamaanuu walitti hidhaamuun miira kan kooti jedhu akka itti dhaga'amu taasisa mootummichi yookaan biyyattiin kan kooti miira jedhu uumuu danda'a garuu faayidaawwan kanneen kan argannu imaammata sirrii karaa sirriin yoo hojiirra oolchinedha.
ትክክለኛ ፖሊሲ በመቅረጽ እና ትክክለኛ ትግበራም በመተግበር ነው።
Afaanota afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu jedhamanii filataman keessaa tokko afaan oromoo ta'uu ibsa ministeerri aadaa fi ispoortii kennarraa hubachuun ni danda'ama. Afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun sadarkaa amma irra jirurraa guddina afaanichaaf maal fidee dhufuu mala jedhamanii kan gaafataman ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Xilawun Taliilaa yommuu deebisan. Akkas jedhu.
Egaa afaan kun gara afaan federaalatti dhaqeera yoo jennu tajaajila isaatiitu bal'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma afaan Oromoo sadarkaa ammarra jirutti naannoo kan Oromiyaa keessatti amma kan inni afaanitti hojjetaa jiru godinaalee addaa wajjiniin naannoo kamittee wajjiniin wal qabates naannoo Amaaraa keessatti kaasuu dandeenya. Inni hawaasa bakka Oromoon jiru walii jallu keessatti. Kan tajaajilu barreeffamaanis haa ta'u waliin waliigaltee uumuu keessatti akkuma jirutti ta'ee kan amma dubbachaa jirru waajjiraalee mootummaa yookaan qaamolee mootummaa keessatti afaan hojii ta'ee tajaajiluu san kan ilaallatu. Afaan waliigaltee qofaa miti aadaallee fudhatee deemaa aadaa barsiisaa aadaa kan hawaasni kun qofti qabu waan gaariillee hawaasa barsiisaa waliigaltee uumaa. Kanaaf tajaajilli isaa bal'aadha kan jedhu kana keessatti yoo walii qabxii kana kaasne jechuudha.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraati kan jedhan immoo Dooktar Alamaayyoo Faqqadaati.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf yeroon isaa ammayyuu miti duri ture kan inni ta'u irra ture sababoota garaagaraatiin harkifatee yoona ga'eera ammas yeroo gabaabaa keessatti hojii seenamamoo lafarra harkifamaa gaaffii biraa ta'e. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraati. Irratti qabsaa'ameera kun dhimmi afaanii dhimma lubbuu gaafatedha. Dhimma wareegama hedduu gaafatedha waan ta'eef kan wal nama gaafachiisuuti. Kunis immoo kan inni ta'e maalinni eenyuyyuu kabaja afaan ofii barbaada. Fakkeenyaaf waggaa gara soddomaa sadarkaa naannootti afaan hojii ta'ee tureera, afaan barnootaa ta'ee tureera, sadarkaa garaagaraatti tajaajilaa jira. Garuu sadarkaa naannoorraa ol gara sadarkaa federaalaatti guddatee uummanni Oromoo seektara federaalaa keessattis afaan isaatiin dhimma bahu jechuun kallattii xiinsammuutiinis waan inni ofitti amanamummaa uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa irratti gahee inni qabu xiqqaa miti.
Afaanota filataman keessaa tokko afaan Sumaalee ta'uu kan eeramee fi obbo Kamaal Hashii yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisaa miidiyaa fi kominikeeshinii akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an afaanota hojii mootummaa federaalaa kanneen dabaluun akka biyyaatti sabdaneessummaa tokkummaa keessatti keessummeessuuf dhimma ijoole jechuun ibsu.
Somaalenyaan ብቻም ሳይሆን እንደ ሶማለኛ አፋረኛውንም አንሳው ትግርኛውንም ቋንቋው የስራ ቋንቋ በመሆኑ እንደ ቋንቋ ብቻ እናየውም እና akkas jedhu afaan somaalee qofaa osoo hin taane afaan affaaris tigriffaas ta'e afaan oromoos afaanichi afaan hojii ta'uu isaatiin akka afaanitti qofa hin ilaalu kunis sabdaneessummaa akka biyyaattis ta'e carraa argameen gama mootummaanis kan ka'u. qabatamaan keessummeessuu ta'a kanarraa kanaf akka uummataatti yoo fudhatte dhaabbilee mootummaa federaalaa uummata tajaajiluuf kan dhaabbatan waan ta'eef isaanirraa tajaajila argachuuf sodaa afaan hin dandeenyu jedhurraa ni baraaramu sababiin isaas yommuu achi deeman afaan isaaniin tajaajila argatu waan ta'eef kana malees hirmaannaa isaaniillee gama hundaan. dabaluu danda'a. Afaanota jedhaman kanneen afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an taasisuun faayidaa malee miidhaa hin qabu kan jedhan Dr. Muluusau garuu hojiirra oolmaa isaarratti ammayyuu gaaffiin ka'uu mala jechuun haala ittaanuun ibsu.
ጠቀሜታዎቹ እንዳሉ ሆነው ግን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር ስናዛምደው አሁንም የትግበራው ላይ ትልቅ ጥያቄ እንነሳለን።
Faayidaawwan isaa akkuma jirutti ta'e garuu ammayyuu haala qabatamaa amma jiruun waliin yommuu ilaallu ammayyuu haala hojiirra oolmaa isaarratti gaaffii guddaa kaasisa. Imaammatichi irra guddaatti waan inni hin ilaalle afaanota shanan kana yommuu filatu afaanonni kun naannoowwan garaa garaa keessaa akka dhufanitti fudhateera. Kun immoo Fakkeenyaaf afaan Affaar afaan hojii federaalaa taanaan mootummaa federaalaa wajjiniin kan naannoon Affaar walquunnamtii taasisu afaan Affaariin akka ta'e yaada. Afaan Oromoos yoo fudhatte naannoon Oromiyaa akkasuma jechuudha. Naannoowwan kana keessatti afaanonni afaan hojii mootummaa federaalaa ta'anii hojjetan biroonis jiru. Isaan kun hin ilaalaman jechuudha. Naannoon tokkoon tokkoon isaa afaan isaa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uusaaf ilaala malee afaanota hojii mootummaa federaalaa biroo ilaaluu dhiisuu mala. Kanaafuu naannoowwan kun yommuu mootummaa federaalaa waliin walquunnaman afaanotuma isaan ittiin tajaajilamaniin immoo kanneen biroos ilaalamuu kan jedhu ammayyuu imaammaticha keessatti ifatti taa'uu qaba. Walumaa galatti. Afaanonni hojii mootummaa federaalaa dabalamuun faayidaan isaa olaanaadha. Garuu haala kamiin hojiirra oolfamuun faayidaa isaarraa qooddachuuf shoora olaanaa qaba.
በትክክል እንተገብራቸዋለን ወይ እንዴት ነው የምንተገብራቸው የሚለው ግን የጠቀሜታው ተቋዳሾች መሆናችንን በጣም የሚወስኑት ጉዳዮች ናቸው የሚሆኑ።
Dooktar Xira'uun Taliilaas haalli hojiirra oolmaa afaanota kanneenii xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadu himu.
Gaaffii kana barataan gaafataa ture warri qaamolee siyaasaa gaafataa turan kunis akkuma jedhame kana wanta as keessatti ibsame rakkoo duraan ture sana waan ibsu miti. Kan bu'uura jedhamee kaa'ame loogna adda addaa otoo hin beekamin barnoota keessatti wanta galaniif waliigaltee keessatti rakkoo uumaa waan dhufaniif kan jedhu waanuma salphaa wayiiti malee imaammata qopheessuudhaaf barbaachisaa ta'eeti kan jedhu kun sirriitti gabbateen kaa'an tokko. Lammaffaan imaammanni kunii yaada kana yoon kaasu akka ogeessa afaanitti afaan akka meeshaa waliigaltee qofaatitti imaammanni kun kan qophaa'e fakkeenyaaf akka oromootti haa ta'u akka saba biraatti afaan waliigaltee qofaa miti tajaajila kana qofaa miti kan qabu akka keenyatti fakkeenyaaf aadaa ittiin qorannaa afaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa amma mas phd sanillee miidiyaatti tajaajilaa akkuma jirtanii achi keessatti eenyummaa qaba. wantoota akka kanaa kana imaammanni kun hin kaasne yookaan immoo kallattii sana of keessaan qabu yookaan immoo dhimma kana akkaataa hammachuu danda'uun as keessatti nammanne. Kan biraa afaan Oromoo fudhanne fakkeenyaaf qubee bocatee ittiin barreessuu jalqabee warruun hedduun oomishamee miidiyaaleen adda addaa kanaan tajaajiluu jalqabanii labsiin oromiyaa keeyyata san irratti afaan oromoo fayyadamaa qubee tartiiba kanaa fayyadamaa kan jedhee kaayyate sanallee kan akka kanaa sadarkaa afaanonni hunduyyuu akka sadarkaa ammarra jiran kanaa beekamtii kenneen kaan kana jechuun maalinni wantoota achi keessatti eeramanii qo'annoo malee waan barnootattis tajaajila biraattis galanii fi qubee bocamaaf waan jedhullee qaba achi keessatti. fedhii uummataati irratti hundaa'ee qubee qubeetu bocamaaf jedhee wanti achi keessatti illee kaa'amee jira. Eenyuuf bocuudhaaf kaa'ame yookaan immoo afaan kamirra jiru sadarkaa kamirra jiru waan jedhu kanaaf illee as keessatti ekspiliisitiliin kaa'ame.
Obbo Kamaal Hashiis gama isaaniin faayidaan afaan hojii federaalaa ta'uu afaanota kanneen kan wal nama hin gaafachiisnedha. Garuu haala hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu bifa mariin hojiin hubannoo uumuu hojjetamuu qaba jechuun ibsu.
እንደምታውቀው አሁን በቅርቡ አገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ተቋቁሞ ኮሚሽነሮችን ተሰይመዋል እና akkuma beekamu amma marii biyyaalessaa taasisuuf yeroo dhiyoo as koomishiniin marii biyyaalessaa dhaabbateera. Kaayyoon marii biyyaalessaa kunis yeroo baay'ee dhimmoota walfalmisiisoo akkasii irratti mari'atanii waliigalteerra akka ga'amuuf yaadameeti waan ta'eef. Carraa kanaan dhimmoota afaanii Biyya keessaa fi aadaawwan keenya bal'inaan kaafamanii irratti maratame hojiin hubannoo uumuu osoo hojjetame gaariidha jedhee yaada. Afaan Oromoonis kan kootii Amaara jedhu, Somaaliffaanis kan kootii Oromoo jedhu, Tigiriffaan kan kootii Affaar jedhu uumuun barbaachisa. Kunis har'a afaanota kanneen jalqabnuyyuu bor afaanota biroo itti dabaluun miira kan kooti jedhutu uumamuu qaba.
ነገ ከነገ ወዲያ ሌሎች ቋንቋዎችንም ለማስተናገድ ዝግጁ የሆንበትን አጋጣሚ ማሳየት Haalli hojiirra oolmaa afaanota hojii federaalaa dabaluu kun irra caalaatti kutannoo fi murtoo siyaasaa barbaada kan jedhan immoo Dooktar Alamaayyoo Faqqadaati.
Ibsa yeroo darbe karaa mootummaa kenname irraa akkan hubadhetti qophii garaagaraa irra akka jiramudha kan inni argisiisu. Adeemsa hedduu adeemsa dadhabsiisaa immoo qaba waan jedhu fa'aa waan of keessaa qabudha. Garuu inni afaan tokko sadarkaa isa jijjiiranii afaan hojii federaalaa taasisu baay'inaan hojii murtee siyaasaati malee hojii teeknikaa miti.
Afaanota afaan hojii federaalaaf filataman kanneen hojiirra oolchuuf dursa fooyya'insa heera mootummaa amma hojiirra jiru akka barbaachisu ogeessonni sagantaa kanaaf dubbisne naaf kaasaniiru. Kunis heera mootummaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan amaariffaa qofa akka ta'e kan tumameerudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikkuu Fiqaadu.